bandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya muri vyo harimwo iminsi cumi n'icenda irumanye umunsi ku yundi perezida w'u rwanda paul kagame yemejwe nk'uwuhagarariye akarere ka afurika y'ubuseruko mu kiringo c'umwaka twebwe dusanzwe tuyoboka abandi bose kandi twaba tumuyoboka mu ishami ry'ubumwe bwa afurika tukifuza yuko azokora neza azoraba ukuntu icyo kibazo cy'uburundi n'u rwanda kirangira kuko uno munsi niyo kibazwa
uyu ni gaston sindimwo ni icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi avuga ko naho igihugu ciwe gifitaniye amatati n'u rwanda bitazobuza ko bujumbura iyoboka kigali mu mabanga yahawe perezida w'u rwanda paul kagame iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu tugaruka no ku rugendo rw'umukuru w'igihugu ca somaliya mu gihugu c'uburundi muri kano kanya ndababwira ariko arabonana na mugenzi we w'uburundi pierre nkurunziza ariko mbanze ndabwire muri make ko leta ya sudani y'umanuko ishikiriza ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu izotangura gukata ku mishahara y'abakozi ya buri kwezi amafaranga y'umunsi umwe azokoreshwa mu ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara hagati y'abonseri imwe bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera muri ico gihugu baribaza ingene ivyo bizoshoboka mu gihe benshi mu bakozi ba leta bamaze amezi bataronswa imishahara umushikiranganji wa sudani y'umanuko ajeje kumenyesha amakuru michael makeu yatangaje iyo ngingo mu ndwi iheze Juba yasiguye ko izo ntererano zizokurwa ku mishahara y'abakozi zizoherana n'ukwezi kwa gatandatu kandi leta itegekanya gutoza imiliyoni mirongo itatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika ayo mafaranga azokoreshwa mu gutanga imyimenyerezo no guha ibikoresho igisirikare gishasha cinyuze no mu bindi bikorwa makeu yavuze ko leta yafashe iyo ngingo kuko amakungu atatanze amafaranga yemeye yo guherekeza ishirwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uri kuranka kwishikana ku barwanyi bo muri siriya bashigikiwe na leta z'ubumwe za amerika kandi bariko basaba isohokero ngo bave mu buseruko bwa siriya aho bari bagize icumbi nk'uko vyashikijwe kuri ejo kwa mbere n'abategetsi ba gisirikare abagwanyi force democratique syrien fds bo mu bwoko bw'abakurde bafashwe mu mugongo na amerika bavuga ko umuhari icc wakikujwe mu gace ko mu ntara ya deir el zur ni mu buseruko bwa siriya abarwanyi umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wasabye ko wohungira mu bagaragwa bwo muri iraki ako kamo kabo ntikemewe nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryakuye mu barwanyi ba fds rivuga ahamuriruka ko barwanyi ba icc barenga amajana atatu aribo bakekwa kuba basigaye mu gisagara ca baguz ni muri siriya ku mfashanyo z'urunani rurongowe na leta z'ubumwe za amerika abarwanyi ba fds barabasunite baraba babakuye mu duce twose bari bafitiye kuva mwaka wa bari barifatiye kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane umuhari wa leta ya kisilamu ukivuka radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda ku fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nayo facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva atankomanzi muri bujumbura na mogadisho muce kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze perezida wa somaliya muhamadu abdulahi muhamed arakomeje urugendo rwe rw'iminsi ibiri yatanguye mu gihugu c'u burundi ku muhingamo w'ejo ku wa mbere kuva igihe c'isaha zine n'inusu ari mu mubonano na mugenzi we w'uburundi pia nkuru nziza ivyo bariko baravugana ntibirashobora kuja ahabona ico bikoze bitegekanijwe ko mu masaha ari imbere nyuma yo kubonana na pia nkuru nziza ahava yikebukanya n'abategetsi mu gisata co kwivuna abansi ibiza kubivugiwa muri iyo mibonano yose turaza kugerageza kucukumbura tubimenye ikigenza perezida wa somaliya mu burundi kugera ino saha ntikiramenyekana ariko perezida wa somaliya muribuka ko agendeye uburundi nyuma y'aho mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'urwego nshingwabikorwa rwawo bitangarije ko abasirikare igihumbi b'abarundi bari kugarukana amahoro muri somaliya babwirizwa gutahukana mu gihugu bitarenze igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani uku kwezi kwa kabiri turimwo inyuma y'iyo ngingo leta y'uburundi yasabye ubumwe bwa afurika gusubira ku ngingo yabwo mu itangazo ryanditse ubushikira bwanditse ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwasiguye ko impande zose zari zumvikanye ko hatahukanwa abasirikare batarenga amajana atatu na mirongo ine n'umwe abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri somaliya barenga ibihumbi bitanu mu makuru ari imbere turaza kugaruka rero ku mibonano hagati wa perezida wa somaliya n'uw'uburundi co kimwe n'abategetsi mu gisirikare nanabiciye ku masonga nk'itangura igihugu c'u Burundi cemeza ko atangorane na ntonya gifise yo gukorana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'uhagarariye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase ariko leta y'ico gihugu yimusaba kwihutira gukuraho ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi narirya ariwe bibazwa muri kino gihe ni mu kiganiro cihariye mu cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yahaye mugenzi wacu i Nairobi Eroje Wirikaneza paul kagame umukuru w'igihugu cy'u rwanda yemejwe nk'uhagarariye akarere ka afurika y'ubuseruko mu kiringo cy'umwaka umwe ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa eas uburundi nubwo bumaze igihe butaka ko bufitaniye ikibazo n'igihugu ciwe kuva mu 2015 bwemeza ko bitazobubuza kumuyoboka ariko bukibutsa ko ico kibazo vyoba vyiza gikuweho vuba bwango gaston sindimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yaserukiye perezida nkurunziza muri iyo nama abitwiganira mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika twebwe dusanzwe tuyoboka abandi bose kandi twaba tumuyoboka ni mu ishami ry'ubumwe bwa afurika twebwe ntitwari kuvuga ngo turanse kuko umukuru w'igihugu cyacu burundi petero nkurunziza yarabandikiye amakete bose barayafise abakuru b'ibihugu bakaba babonye yuko akwiye kuba umukuru w'aka karere twebwe ntitwoja kubihakana kandi tukifuza yuko azokora neza azoraba ukuntu ico kibazo c'uburundi n'u rwanda kirangira kuko uno munsi niwe kibazwa imbere y'uko kirangira hari n'ikindi cerekeye ibiganiro bihuza abarundi umuhuza mukapa yatanze raporo avuga ko ari iya nyuma asigura ko atoroherejwe n'impande zose harimo na leta david kapya ni umuhanuzi mukuru wa mukapa wakuu wataamua wakishapokea mapendekezo yote abakuru b'ibihugu nibo bazofata ingingo ko ibiganiro bisozerewe bamaze kuronka ivyifuzo vyose vy'umuhuza canke ko bikomeza ariko umwubahwa perezida mukapa wavuga ko yashikanyaho kubwiwe akazi bamutumye yakaranguye ubu nahabo guhitamwo uko ibintu bibandanya wasonge mbele namna gani eka na leta isanga mukapa yarangije igikorwa yatumwe we yaje ashikiriza icegeranyo c'inama yiwe ya nyuma hanyuma twebwe twaba tuvuga ati iyo nama yiwe ya nyuma twebwe ntayo tuzi ntayo twabonye ko yari amaze gutanga eh, icegeranyo ca nyuma ni ukuvuga akazi kiwe kari karangiye ku bwacu ibiganiro vyararangiye twarabwiye abakuru b'ibihugu yuko icegeranyo c'umuce wa gatanu bagiye muri ivyo biganiro leta y'u Burundi n'abanyamigambo ngaha mu Burundi atanumwe yitavye ico gice eh, ivyo yashikirije raporo ni raporo y'abagwanya leta cane cane barafatanije hamwe nawe twebwe rero uno munsi iyo raporo twa twabwiye yuko uwo muco wa gatanu utaraba mbere twamusabye ko abandanya kugira ngo umuco wa gatanu twitabe hamavuga yuko we yarangije akazi kiwe igihe yarangije akazi kiwe ni igikorwa c'abakuru b'ibihugu tuzorabira hamwe tukaraba ingene duha intumbero yindi kuko twe twamuha intumbero akavuga ko arangije twebwe rero tuzokwicira nk'abakuru b'ibihugu turabe ingene tumuha iyindi ntumbero duha uwundi yindi ntumbero mu kurindira uwo wundi aganira n'ijwi rya amerika bwana sindimwo yanagarutse ku kibazo c'amatora y'umwaka uza twebwe twifuza amatora meza ateguwe neza kandi ndashaka kubamenyesha ku bwacu yuko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba amatora ya mbere ateguwe neza cyane gusumba ayandi atamusunikana na cyane cyane kuko umwe bahora bavuga ngo arindiriye ikirimo cya kane atazoba yitojeje eh, kuko azoba ari umuhuza azoba ari we aramuswa ibyo byose eh, twe tukavuga tuti amatora n'amatora azogenda neza cyane naho azoba afise umukandida mu mugambwe wiwe mugabo azoba ari sebarundi azoba ashaka kuraga abarundi umutware mushasha mbere n'imico mishasha igiye guhinduka aho uwatsinze uwatsinzwe bose basangizwa amabanga y'igihugu kuko mu bwizwa shingiro rishasha riraha uburenganzira umukuru w'igihugu azoba yatowe kugena yiravye ingene igihugu c'uburundi gitunganije ariko yemeza ko abahinga mvamakungu badakenewe na gato mu Burundi nta bintu by'ubuhinga byinshi biri- abarundi baramaze kumenyera amatora kuko abarundi uburundi ni igihugu kimaze kuja mu matora kenshi kera bahora babesha ngo ugiye mu kazi k'amatora ngo barakubona ibyo wanditse canke ibyo watoye abarundi baramaze kubona ko atari byo mu barundi nyene harimo abahinga iyo uvuga ati abarorerezi abarorerezi turabifuza kugira ngo ba- amatora azo kuko amatora azotangaza benshi kuko twese turayiteguriye neza kugira ngo abarundi uburundi busubize agateka igihugu cabo nicyo conyene gihagije tugasaba cane cane yuko twebwe turi ku butegetsi imigambo iri ku butegetsi yuko yo koroheza imigambo yose iriko irarondera abanywanyi kuko abanywanyi ubakura aho bari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamagarira abanyepolitike bahunze gutahuka kugira ngo bitegurire amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asigura ko ata muntu yoronka abanywanyi atabegereye canke ngo yubake igihugu ciwe ari hanze yaco eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Elojo Irikaneza arakenuye dutandukira igisata c'impunzi ubu naho twerekeza muri Uganda aho ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi co kimwe n'ikigo ca leta c'ico gihugu gishinzwe impunzi bahimiriza impunzi ziba mu bisagara kwegera amakambi kugira ngo bashobore kuronswa imfashanyo HCR Uganda ivuga ko abaza kuba mu bisagara baba biteze kuronka imfashanyo ariko atari vyo kuko babanza kwihutira gufasha abari mu makambi mugenzi wacu i Kampala Ignatius Bahizi hadufite ibindi kwino nkuru kenshi impunzi zituye mu mijyi itandukanye zinubira ubutabona imfashanyo na serivisi zose zigenerwa impunzi itegeko ry'igihugu rigenga impunzi ryemerera impunzi gutura aho zishaka hose mu gihugu ariko ishaka ubufasha bwose bugenerwa impunzi akaba isabwa gutura mu nkambi ukurikije hcr impunzi nyinshi zija gutura mu mijyi kandi zitishoboye zi- zibiterwa n'ubutamenya no kwibwira ko mu mujyi no kwibwira ko mu mujyi byoroshe gufashwa kubera yuko ziba ziri hafi n'ibiro bizishinzwe Joel Butro n'uhagarariye HCR muri Uganda ati abantu benshi baza Kampala atari uko bakurikiye serivisi zihariye nk'ubuvuzi cyangwa n'ibindi biba mu mijyi ahubwo ari uko baba bibwira yuko mu mujyi biba byoroshye kubona igihugu cya gatatu cyo bajanwamo hanze bibwira ko iyo baje hafi y'ibiro by'imiryango itabara impunzi bashobora kuyotsa igitutu bityo bikaborohereza kubona vuba serivisi yo kujya mu Burayi cyangwa muri Amerika ariko ntabwo ariko bimeze kandi ntigishoboka rero iyo bitabaye nk'uko babitekerezaga bakababara cyane nyamara ariko bitandukanye n'iby'umukuru hcr avuga zimwe mu mpunzi zivuga yuko zifite izindi mpamvu zituma ziza gutura mu mijyi cyane cyane zirebana n'umutekano ivyo ntibituma dushobora kuva ngaha ngo tuje mu makambi kuko icanatumye tudashobora kuja mu makambi kirahari kandi gi- kina- kinakomeye si ukuvuga ko ngaho kuza ngaha mu ntuzeye mu, mu, mu gisagara mu muji wa, wa ntuze wa kampala si ukuvuga ko tuba dushobora kubona aya matara si ukuvuga ko tuba dushobora kubona imiduga burya tuza ngaha ku mvu z'umutekano kuko mu nkambi ibyatumye tuva i burundi kandi n'i burundi baka- bakaba ba- badusanga hino kutugira ku- kuturondera mu nkambi biroroshe cyane kudutora kandi bitagoranye ariko ngaha mu gisagara cya bujumbura bami cya kampala murantunga bujumbura nuko ndahakumbuye aha biragoye ingene ushobora gufata umuntu ubwo nyine ngo umwice ntihabure ugutabara urashobora gukoma induru umugenzi wawe ngaha agaca- agaca gutabara jewe nka jewe notuma nicwa n'inzara ako nsuba kuza kwicwa n'icumu canke n'umupanga mu nkambi ntivyanyuze je si ntibishobora gutuma impunzi ziva ngaha ngo zice mu nkambi kuko ntitubwiye kurondera ibyo kurya gusa tureka kujayo kubera imvo z'umutekano kuri uyu musore we ati yahisemo kuba mu mujyi kuko yabonye yuko atabona amahirwe yo gukomeza n'amashuri yisumbuye ari mu nkambi
aho tubwira ngo amaserivisi yo kwiga ngo ari mu makambi mu makambi ni abagije mu makambi se twaje turangiza za segonderi dufite amadiporome dufite amadiporome atumira kuja kuri za kaminuza ni abagije hariyo kaminuza se hamwese mu- kuri kaminuza muzaturihira batubwiye nta kintu na kimwe dushobora kuzobarihira nimba ari ba- ba- nimba ari basari cyangwa se bavuga ngo dufise uburenganzira bumwe n'abayi- n'abagande ubwo ntitwari dukwiye gufatwa kimwe n'abagande twe ntituri abagande nyimba ari amafaranga yo turihiwe yo tworihiwe yava muri UN mu gihe umugande nyimba ari uwurihigwa arihigwa na leta kuri kaminuza imakire ndahazi nama ndahabona nama ndahaca mvise minerevare nagenda nkiga nanje ibyo ari byo byose ariko ukurikije leta hamwe na hcr amahirwe menshi yo guteza imbere impunzi aba mu makambi kubera yuko ariho imishinga n'ibikorwa remezo mu buzima bw'impunzi byose bikorerwa ndetse n'abashaka gukomeza n'amashuri yisumbuyeho ho ko bitangirira mu makambi uganda ifite inkambi z'impunzi zirenga muri cumi cyane cyane mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu kandi akaba icumbikiye impunzi zisaga miliyoni ukurikije ibarura riherutse gukorwa izi mpunzi akaba zituruka mu bihugu bitandukanye bya afurika hamwe no hanze y'umugabane kandi akaba izituye mu mujyi wa kampala wonyine zikabakaba ibihumbi mirongo itandatu icyakora n'izituye mu mijyi hari ubufasha buto buto zibona nk'izifite uburwayi bukomeye zikabona ubuvuzi hamwe n'izindi serivisi nko guhumurizwa kwigishwa indimi hamwe n'imyuga itandukanye ariko ntabwo zihabwa ibyo kurya ignatia sibahizi ijwi rya amerika kampala
mu kiyago c'aho abanyedini n'abarongoye amasengero no munsi mugenzi wacu diane ndonse yadutumiriye abatumire biwe kugira ngo bagaruke ku ruhara rwabo mu ndero y'urwaruka tumuhe ikaze atubwire abari kumwe hamaduge ku ijambo Pasteur Agnès Ndiramiye murongoye isengero Philadelphia World Gospel Church ryo mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije ndabaramukije mu izina rya yesu kirisito yego twakire na mwebwe ba nyankubusa donatien umuyobozi w'ishure ryegukira umuryango w'abayisilamu mu burundi ryo ngaha mu buyenzi mu gisagara cya bujumbura turabaramukije amahoro y'imana abane namwe namwebwe jacques shimirimana murongoye ishyirahamwe ryitaho ineza y'urwaruka fenadeb mu mfunyapfunyo turabaramukije na mwebwe turabaramukije cyane ego turaramukije na mwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya amerika tunababwira ko tuza kuganira ku bijyanye n'interano y'amasengero n'amadini mu gushyigikira indero y'urwaruka pasteur agnes ndiramiye nk'umwe mu barongoye amasengero mu gushyigikira gute iyo ndero y'urwaruka turabashimiye ko mwatwiyumvire mukatwizera ko hari ico twashobora kubwira abantu ingene dukora n'ingene dushigikira indero y'urwaruka twebwe intumbero yacu nk'abakozi b'imana tuzi neza yuko imana mu bushobozi bwayo bwinshi mu kurema abana abantu aho yavuga ngo reka tureme mu itanguriro rimwe mirongo ibiri n'indwi ikavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu asa natwe mu butatu imana yaciye igira umugambi wo kurema umuntu wese kandi murema ifite intumbero yo kumuha kazoza keza rero iyo tugiriwe ubuntu tukabona abana bakuze canke bakiri bato hari abarerwa mu nzu y'imana ari bato bazanwa n'abavyeyi babo n'abandi baza ba- ba- bakuze twebwe intumbero dufise ni ukuvuga ngo tubarere bahinduke ego mubarera gute mu ncamake mu ncamake kubarera rero guhinduka ni ugukura umwana mu ndero yari asanganywe kenshi abana bavukira mu miryango itazi imana cyangwa itababwira iby'imana twavuga yuko baza bavuye mu mase- mu miha- mu miryango ah, hari kandi baba n'abava bafise hari n'abava mu ibarabara hari n'abava mu ibarabara hari abana dusanga ari imfubyi murazi mu gihugu cyacu murazi ibintu byinshi byabaye hari hari aho usanga abana baragize ingorane turera abana bafite ibikomere bitandukanye turera abana barezwe mu miryango badafashwe neza cyangwa mu miryango itababwira iby'imana tukarera abana bahuye n'ibikomere bo kuba mu ibarabara iyo baje mu nzu y'imana rero tubabwira ko imana ishobora byose imana ariyo yabaremye bakunda kandi tugatangura kubatoza indero yo kubabwira ijambo ry'imana no gusenga ego banyankubusa donatien musanzwe muhurikiye mu ishyirahamwe ry'abafasha eh, gutanga inyigisho mu idini rya isilamu kandi mukaba muri no mu gisata kijejwe indero mwebwe namwe mu idini rya isilamu mufasha gute urwo rwaruka kugira ngo rushobore gushika kuri kazoza keza eh, biciye mu kuronka iyo ndero Eh, murakoze cyane nk'uko eh, n'abarundi bayamaze bati indero iva hasi twebwe mu idini ry'iwacu ry'abayisilamu indero y'urwaruka turayitaho kuva bakiri bato umwana ashaka muri ko muraraba n'aho abayisilamu basanzwe batuye muzosanga nk'abana b'abigeme bagenda bikwije icyo ni kimwe mu bintu byerekana yuko indero y'urwaruka iba iriko irashigikirwa cyane mu muryango w'abayisilamu nk'uko mwabivuze dusanzwe duhurikiye no mu mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamana abo twita abayimamu baharanira n'iterambere kuri bose naho nyine icyo gikorwa twaragishize imbere kugira ngo turabe yuko twogarukira cyane indero y'urwaruka na cyane cyane mu guhimiriza urwaruka kugira ngo bahindure inyifato kandi bongere bijukire kugenda ku ishuri ibyo ni byo dushimikira ko cyane murakoze
ego jacques nshimirimana mwitaho iyo ineza y'urwaruka urwaruka iyo ndero ivugwa cyane biravugwa yuko hari indero y'abana hari abavuga ati igenda itituka niko namwe mubibona nk'abitaho ubwo rwaruka niko biri niko biri ariko kandi nk'uko abahejeje kuvuga babishikirije amadini amashengero canke abari mu idini rya isilamu bafise uruhara rukomeye cyane mu kugira ngo iyo ndero igenda itituka bayishyire ku murongo bayisubize ku murongo aha umuntu yashobora nko kwibutsa kumbure yuko hari ubucuti budasanzwe hagati y'iby'inyigisho n'amadini amadini arakenera inyigisho kugira ngo nayo ubwayo akomere kuko kugira ngo bagire abanywanyi bemera ukwemera kwabo ni uko baba barabigishije hanyuma n'abaja muri izo nyigisho nabo barakeneye amadini ni kimwe pasitori yavuga yuko hari abantu baba bafise ibikomere baba bararushe baba bakeneye abakozi b'imana kugira ngo babaremeshe nicyo gituma izo mpande zibiri zose zikeneraniye twebwe rero nk'abari mu gisata cyo guharanira agateka k'abana uko murazi ko abana bari mu rwaruka tura kenguruka cyane uruhare amadini agira mu gukomeza indero y'urwaruka naho haba hariho bamwe mu barongozi b'amadini usanga batavyifatamo neza kuko hajya kugira umuntu atange indero nuko nawe aba yarayironse aba yifise hariho rero abavyifatamo kutari kugasanga ahubwo bari no mu batuma abo bana batakaza ya ndero tuba twifuze ko baronka iyo nyifato ibitabereye ni nk'imeze gute uburorero ni bwinshi hariho nk'aho usanga nka bamwe mu barongozi b'amadini bari muri bamwe twama twiruka inyuma bamwe bahumbisha abana kandi iyo ibyo bikozwe n'umuntu umurongozi w'ishengero umwana aba yagiye afise igikomere kumbura ahunze abandi benshi bamukomerekeje akaca asanga aho ahungiye naho ahungiye imvura mu muvo ahungiye agiye kwitwara kumbure ku sato yakomowe n'inzoka akagira ibikomere bisumbirije bigatuma yanka ba bakozi b'imana akumva ko atanu namwe ho guhungira afise ibyo rero birashika kenshi cyane cyane cyane ku bana b'abigeme bashurashuzwa n'abarongozi b'amashengero birashika mu bana barenganywa ugasanga uwumurenganije n'uwarajejwe guhanura abandi barenganije abana ibyo biraba ku bana b'imfubyi cyane cyane birashika abarongozi b'amadini baba basanzwe ari n'abarongozi b'amashure ugasanga ka kayigo ka gatimatare ka kantu kukwanka umuntu umuhoye icari n'uko yavutse no muri bo karimo ugasanga umwana agendana ibikomere yatewe n'umurongozi w'idini kubera kumbure atamukunze ingene amezi ingene yavutse aho yavukiye umuryango yavukiyemo ubwoko yavukiyemo cyangwa idini yo basengeramo nk'iyo ari nk'ishure ry'abaprotestante hakaza kwiga umwana w'umumiziruma canke ishure ry'abamiziruma hakiga umwana atari muri iryo dini ryabo ukabona yuko hariho abarongozi b'amadini batavyifatamo neza bagatoteza abana bakabahohotera
yego mwebwe muri mu masengero no mu madini mwavuze ko hari ugufasha ubwo rwaruka mbega neza na neza murufasha gutega donasiyo nka mwebwe musanzwe muri mu ntuze mu mashuri murushigikira gute kugira ngo ibyo bikomere nk'ibyo Jacques yari karavuga kugira ngo nibazane ibikomere ngo bongere bareke kuvugwa murakoze cyane twe iyo turi ku mashuri dutsimbataza ijya ndero baba bakuye hariya ku ziko ku bijyanye n'ibikomere naho nk'uko babivuze mu bintu bijyanye n'inyigisho ntibikunda gushika kuko iyo turi ku mashuri burya abana bose baba bangana kandi tubafata yuko bavukana kuko ikintu gikuru kiba gihari ni ukubaha ubumenyi twe rero ntituvangura yuko ngo ujya mwana yavuye mu idini riniri cyangwa ishengero ririya abana bose barangana tubigisha kumwe hanyuma bakamenya kumwe nta burengane yego yavuze ko atari hose nko ku mashuri mushyira imbere cyane ubumenyi kuruta eh, iyo mibereho nicyo mushatse kuvuga simvuze ko hari ikintu twaba dusuzugura buke buke muri ibyo bibiri byose bigenda bisa n'ibingana kuko um- umunyeshuri murazi yuko adafise indero no kwiga ntiyiga Mm.
nicyo gituma rero iyo ndero iyo ndero iva ku ziko yigishijwe n'umuyimamu canke umumenyeshamana uwo ari we wese niyo tuba tugomba yuko dushitse hajya a ishure ategerezwa gutsimbataza hanyuma akaboneraho rero no kwiga afise indero hanyuma akamenya Mm, pastor mwavuze ko mugerageza kubakuramo ingeso yo muhira indero yo muhira mbega ibintu byo mu mihana ibyo baba barakuranye biba bitabereye mwebwe mwisengero muvuga muti duca dukosora biba ari nk'ibi yego murakoze jewe nka jewe ndashobora kubivuga ko noba mfise akarorero kuva mu bihumbi bibiri niho niho nakijijwe hama mu bihumbi bibiri niho nakijijwe hama nkijijwe jewe ndibuka neza cyane ijwi ry'imana ico ryampamagariye imana yari impamagariye kumbwira iti ndashaka ukijijwe hari intambara kandi ndashaka umbera umuvyeyi w'abana Ati, kandi ntumuvyeyi w'abana bavyaye mu nda gusa uba umuvyeyi w'abana bose nzogwa ukanderera sinabyumva sinabibona mugabo mu nyuma ntangura gusenga nsengera abo bana nsenga ngo bakizwe abiwanje barabafasha je mu bisanzwe mfise nk'abana umunani mugabo imana imintumbero irambwira iti ico genda nifise bane ikirambwira iti nzoguha n'abandi kandi uzobarerane n'abawe jewe akarero noshaka gutanga iyo dushaka guhindura abana abana baba bari mu ibarabara canke abana baba bari mu ngo barushe ni ukuvuga ngo abana bagira traumatisme zitandukanye umwana yavutse akaba imfubyi akarerwa mu miryango cyangwa akaja mu ibarabara aba afite ibikomere byo kuvuga ati jesi nigeze ndonka abavyeyi hanyuma hari abandi bana bagira ibikomere byo kubyarwa n'abavyeyi ingo zabo zasambutse ingo zitubaha imana abo bana bakurira mu ngo za iwabo mu ntambara bakurira mu burere butari bwo babona se na nyina bataha bagwana babona se na nyina batumvikana babona bakumbure hari abana bakuru bakagira abavyeyi bamwe ba- bafise ingeso mbi murabizi ivyo vyose rero umwana wamara kumubona wamwiyegereza nico gituma dukunda kuba turi ku mashengero dukora imirimo je nico imana yankuriye mu kazi irambwira ngo ninkora akazi kiri ku muhamagaro nkama ku ishengero byarangoye rwose kugira numve guheba akazi nanjye mfise abana ariko imana imbwira iti nshaka underere abana ubarere kurya urera imfura yawe gushika kumuherereze ni ukuvuga ngo iyo ugiye kurera umwana umwana wese umuha umwanya wo kumuganiriza umwana wese ntagira igikomere gisa n'ic'uwundi nk'igikomere c'umwana yitwa ko afise abavyeyi ugasanga agize umugenzi uwo umwana atagize abavyeyi ugasanga umwa- akavuga ati njanye nanje ntaba- njanye nawe utababona jeho nitwa ko ndabafise ariko papa ntaca mfashije papa ah, n'umugwanyi mama n'umugwanyi mama ntaba mu rugo donc hari abadamu bagira ingorane urugo ruriko rurabagora bakumva guti uburake ku bana canke bagatabana ntibabakurikirane ivyo rero abana bagira ibikomere kurusha ba bandi biyakiriye ko ari imfuvyi jewe rero kubahindura kwabo ndabaha umwanya niriwe ku ishengero baba bazi iminsi nirwa ku ishengero nkabagira kansoringi tukaganira umwana wese nkamubwira yuko tubuzaga afate ndekipera umutima wiwe nkamukunda nk'uwo navyaye kubera ko ndazi igise umwana wese ndamufata co kimwe hari umwana acaja mu biyayurabwenge kubera umubabaro kuko azi ko ase wiwe nawe bamubabaje hari uwundi acaja mu bushorashuzi kubera abona ibindi nawe abiwabo bakora abavyeyi barashobora kwicara mu nzu baga- bagahazana umuvyeyi akavuga ati uyu mwana si uwanje uyu mwana sije namuvyaye iyo umwana ariko aravyumva gutyo akumva ko atazi ingene yavutse canke se yamwanse ivyo mu buzima nivyo bibi cyane twegerera abana kubabwira ko imana ari bakunda tubahindura tubabwira ngo ntaco bitwaye papa wawe kukuvyara cyangwa mama wawe kukuvyara wari umugambi w'imana kugira uvuke igikuru ni ukubwiza wewe kuba umuntu muzima kandi uzogira iterambere ukazogira kazoza keza umwana aca atangura kumva yuko akunze imana bwa mbere kurusha abo babyeyi bashobora kumuhemukira ese ava agaca abandanya ubuzima nuko twe tubahindura ego kubw'umwanya tuzobigarukako Eh, jacques nshimirimana twibutse ko murongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadeb turabakengurukiye ku nterano yanyu ndabakengurukiye cyane mwakoze ego pasteur agnes ndiramiye umurongo w'isengero philadelphia wide gospel church yo mu gihugu cy'u burundi turabakengurukiye na mwebwe murakoze cyane imana ibahezagire na mwebwe banyankubusa donasiya twibutse ko umuyobozi w'ishuri ryegukira umuryango w'abayisilamu mu burundi ryo mu buyenzi na mwebwe turabashimiye murakoze cyane mugandi n'umuvugizi w'urunani rw'abayimamu mu burundi yego dushimire na mwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya amerika aho twari ko turavuga ku ntererano y'amasengero n'amadini mu gushyigikira indero y'urwaruka diane ndonse nayo ndakiremesheje tukazasubira nk'iki gihe
diane ndonse nawe tugukengurukire ico kimwe n'abatumire mwari muri kumwe wundi yakoze ni Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Rodius yadufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi ndabahisango yejo nkaho twahereye n'Imana yatugirira ubuntu ikongereka dutiza amagara mu kurindira mubandanye kuryoherwa na programme z'ijuru ry'Amerika mu ndimi zitandukanye